manda nyakuviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano washington dc muzindukanye na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse diane namwe muteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri afurika ikigo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe gutanga imfashanyo oca gishikiriza ko abanyesomaliya hafi miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana indwi bazohura n'ubukene bw'ibifungurwa mu mezi ari imbere ni mu gihe uruzuba rubangamiye ibice bitari bike by'icyo gihugu na cyane cyane mu mareta ya somaliland puntland hirshabel gulmudug hamwe na juba land umuvugizi wa ocha james larke avuga ko abantu muri ivyo bice baheruka mu bihe by'ubukene bw'imvura ubu naho bahanzwe n'uruzuba larke avuga ko inzara muri somaliya izogaragara hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu mu bantu hafi miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana indwi babangamiwe avuga ko harimwo abana ibihumbi amajana umunani na mirongo ine bari munsi y'imyaka itanu abanyagihugu muri centre africa baritabiriye igice cya kabiri cy'amatora y'abashinga amateka yaracungerewe bikomeye ejo ku munsi w'imana abategetsi bari mu mwitwarariko munini wo kurinda ko hasubira kwibonekeza ubwicanyi nk'ubwabaye mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri igihe perezida faustin arkanje twadera yatsindira manda ya kabiri amatora y'ejo kuw'imana yasubiwemwo mu mazone y'amatora mirongo ine n'icenda hamwe no mu yandi mazone mirongo itandatu n'icenda atabashije kubamwo mu kwezi kw'icumi na kabiri kubera imidugararo abantu batatu barimwo umupolisi umwe barishwe mu bitero bibiri vyabereye muri burkina faso igipolisi cavuze ejo kuw'imana ko mu gitero ca mbere abapolisi babiri batezwe umutego n'intagondwa zitiriwe idini rya kisilamu mu gisagara ca batiye ku munsi wa gatandatu mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu kuri uyo munsi nyene hafi y'igisagara ca kaya kiri hagati hashira uburaruko bw'igihugu abagabo bitwaje inkoho barateye abasivile bafashanya n'abasirikare gucungera umutekano babiri muri bo barapfuye uwundi umwe arakomereka nk'uko amakuru atangwa n'abajeje umutekano abivuga
washington ijwi rya amerika muyavugwa mu makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden hamwe n'abandi bo mu mugambwe akomokamwo w'abademokarate baratangura ingendo muri iyi ndwi mu mareta atari make zigamije kwamamaza ibyiza by'amafaranga ya baba tiriliyoni zibiri z'amadolari n'amafaranga aheruka kwemezwa nk'itegeko kugira afashe igihugu n'abanyagihugu basinzikajwe n'ikiza cya kovide cumi n'icyenda uru rugendo rugamije kumenya neza ko ababatoye bazi akamaro izo mfashanyo zizobamarira kandi basigurirwe ko atamurepublikani yashigikiye utu twigoro turi muri iri tegeko two kubafasha aya mafaranga y'imfashanyo niyo ya mbere menshi atanzwe mu gufasha kuzamura ubutunzi muri kahise ka amerika kandi n'intsinzi ya mbere perezida biden ashitse ko kuva ashikira ubutegetsi intumwa ya onu muri miyanimare ejo ku munsi w'imana yaraneguye yivuye inyuma ugusesa amaraso ku kibandanya muri ico gihugu christine schrano burgner yavuze ko amakungu arimwo n'ibihugu vyo mu karere akwiriye kwifatanya n'abanyagihugu ba miyanimare hamwe n'ivyifuzo vyabo vyo gushikira demokarasi yavuze ko igisirikare ca miyanimare case kumvira akamu giterwa n'amakungu kandi ababajwe n'abantu baguma bicwa akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi ejo kuw'imana karashizeho amategeko nk'ayo mu ntambara mu bice bibiri bibamwo abantu benshi mu gisagara ca yangon abantu barenga mirongo umunani nibo bamaze kwicwa kuva igisirikare gikuye ku butegetsi ang san suci
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio atruve wa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho amashami yigenga muri repubulika ya demokarasi ya kongo yemeza ko kuva ku itariki y'icenda uku kwezi hari abasirikare b'abarundi bagiye gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara ca uvira uliingia wanajeshi wa burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji mbulu kamale uyu ni bernard kadogo tondo atwara amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri make aha yemeza no makuru agira ati abinjiye bafitaniye amasezerano na mayimayi leta y'uburundi ibi ivyamirira kure ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego rw'ivuna basi b'uburundi uyu nawe ni colonel floribert biyereke avugira igisirikare c'uburundi atari ivyatsi amakuru y'uko hari ingabo z'uburundi zoba zaragiye gushinga ibirindiro muri congo turabigaruka ko handi hato muri ano makuru tubafitiye kandi ikiganiro cihariye n'umenyesha makuru diodone niyo senga aheruka kwezwa ku vyaha vyo gukoresha impapuro mpimbano mu gihugu c'u rwanda nongere ndabaha ikaze amashirahamwe yigenga muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yemeza ko kuva ku itariki y'icenda uku kwezi hari abasirikare b'abarundi bajabutse uruzi rusizi baja gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara ca uvira aya makuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu mu ntara ya cibitoke mu gihugu c'uburundi bavuga ko biboneye abasirikare bajabuka leta y'uburundi yo iyamirira kure isigura ko atakindi agamije atari gucafuza igisirikare c'uburundi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu eloge wirikaneza bamwe mu batuye muri komine buganda intara ya cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'uburundi babwijwe rya amerika ko biboneye abasirikare b'abarundi bajabuka uruzi rusizi rugaba urundi na kongo kuva ku itariki ya gatatu kuno kwezi aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuru b'imitumba muri grupe mayasange iri muri teritwari ya uvira muri kivu y'ubumanuko eka n'amashyirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'abarundi zajabutse rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umuji wa uvira muri izi ndwi zibiri zishize bernard dogotondo umuyobozi w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaha ca rusizi yabwirijwe rya amerika mu kiganiro yarihaye ko abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano ruba ruri ku marondo mw'ijoro kuliingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na Majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati harinjiye abasuda b'abarundi bafitanye amasezerano na Majimaji Mbulu Kamale yarabayoboye baca Sange kandi bari mu misozi hanamiye mujyi wa Uvira baciye Sange maze baraduga hejuru cane ubu bamwe baboneka ku kiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye jewe nk'umwe mu barongozi amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi ndavyemeza mfatiye kuvyo niboneye n'ivyo numvise kuko abanyuma bashitse ari saa mbiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'abarundi bari binjiye uko ni ukuri abasoda b'uburundi barahari uyu munsi mu misozi ya kongo kwa jeshi la burundi ambalo lilikuwa limeingia hiyo ni ukweli jeshi la burundi kwa leo linapatikana katika milima ya, ya kongo niko yemereye ijuru rya amerika uko kuri bwanatonda ahagarariye amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca rusizi avuga umuvugizi w'igisirikare c'uburundi wacita ikinyoma ceruye colonel floribert biyerekeye ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritarenze umunota umwe n'amasegonda atanu mu rurimi rw'ikirundi hamwe n'umunota umwe mu gifaransa maze avuga ko batanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'uburundi colonel biyerekeye avugira igisirikare c'uburundi fdn ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego rw'ivuna bansi b'uburundi kuri ayo makuru y'ububeshi urwego rwo kwivuna bansi b'uburundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari kinyoma cyambaye ubusa urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye ababwira ahejeje gusoma itangazo ko atakindi kintu cyo kurenza ko kihari Bernard Dogotondo batwara societe civile mu kiyaca Rusizi we mugabo yemanga ko abasirikare b'abarundi bamaze no gushinga ibirindiro akibaza ko FRDC igisirikare cha Kongo kibarerekera Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi twiyumvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'ica Kongo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu bugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi usanga hari ubudabagizi bw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa ariko imihana y'amagurupema ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na fnl hamwe rero ni abasirikare b'abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo n'ukuri uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse uretse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu baramaze gufuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato niko ashimangira intara ya kivu y'ubumanuko imaze imyaka irenga mirongo ibiri ivugwamwo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka fnl na rero tabara inshuro zitari nke igisirikare c'uburundi carezwe kurungika y'ingabo zaco zija gutuza iyo mitwe igwanya ubutegetsi buriho mu burundi ariko ikabihakana muri ako gace k'ubuseruko bwa kongo kandi hanavugwa imitwe y'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa kigali eloge wirikaneza ijwi rya amerika eloge wirikaneza urakenuye mu gihugu c'u rwanda haheze iminsi itatu umenyesha makuru Diodone Niyosenga akorera Ishema TV ku muhora wa YouTube avuye mu gasho inyuma y'aho ubutungane bumwejeje yari yapfunzwe yagirizwa gukora no gukoresha impapuro mpimbano mu kiganiro cihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika akimara kuva mu gasho yashimangiye ko atakindi yazize atari umwuga yabanje kubwira mugenzi wacu Eric Bagira ubusa uko yakiriye ingingo yo kurekurwa icyemezo cy'imfungura cy'umucamanza na cyakiriye neza byaranshimishije kandi nyakira mu buryo butunguranye cyane kuko umutima wanjye wambwiraga ko nta cyaha nakoze ariko nkaba nzi ko hari imbaraga ziri inyuma zishaka kundunda muri uriya mwobo w'ibyaha mbonye rero kije kirantungura ndabyishimira cyane n'uyu munsi ndishimye cyane ku buryo udashobora kubyumva muri rusange watujyana muri gereza ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze bute ku munyamakuru ubuzima bwo muri gereza ya nyarugenge ku munyamakuru buteye isoni n'agahinda kuko nagezemo iyoborwa n'uwitwa kayumba inosa azirana n'umuntu bita umunyamakuru nkigeramo nagezemo ku itariki cumi n'icyenda z'ukwa gatanu narakubiswe mu buryo bukomeye maze iminsi kayumba araza amenya ko hari hari inkuru nakoze nkiri mu gihugu iyo nkuru ituma njyana mu nyubako yiswe hayi risiki ariko njye nayibonye nka sefu hawusi cyangwa se buraki sayiti kuko ni gereza iri mu yindi iyo gereza rero niyo bakwinjizamo iyo umaze kuyinjiramo baragufungirana bakaguha kumba njye numva nari mfite akumba ka metero imwe kuri imwe gahora gashongamo amazi harimo imibu ari ukuryama hasi mu bukonje bwinshi cyane ubuzima bwo muri gereza hariya bwari buteye agahinda n'isoni cyane ukurikije ibyo waregwaga wagizweho umwere benshi bagiye bavuga ngo waziraga ibikorwa by'umwuga nawe niko wabibona nibyo nibyo uzira umwuga ni ibikorwa by'umwuga nagiye nzira kuko akenshi na kenshi bashakaga ibyaha ubundi bagucaginga bakabura baguhera bakakujyana ku mwuga kubera inkuru umuntu aba yakoze baba bashaka ko umuntu wese akora inkuru zo kwishimira zo gukoma mu mashyi ngo ko bahawe amashanyarazi bahawe iki urabizi ko igitangazamakuru cyo gifite editorayini yacyo rero baba bashaka kugira ngo twese dufate editorayini nk'ibindi bitangazamakuru runaka ariko ugasanga ziriya nkuru dukora z'abaturage cyane tukagaragaza iby'abandi batabonye kikaba ikibazo ku bantu bamwe muri gereza muri uko gufungwa kwawe hari ubwo bigeze bakubwira ngo hari inkuru wakoze ukumva muri wowe n'intandaro yo gufungwa yandabyibuka umuyobozi wa ribu mu mujyi wa kigali ushinzwe iperereza iryo joro nibwo naraye nkoze inkuru y'abaturage barwaye icyorezo cy'ubushita nibwo ninagaragaje umuturage uba mu mwobo umazemo imyaka irindwi ninagaragaje umuturage uba mu kabuga ka nyarutarama wararaga mu mifuka uwo muyobozi yarambaje ngo kuki uri kugaragaza inkuru zigaragaza kigali nabi kandi tujye kwakira cogamo nagiye kabonye kumbaza ngo kuki nakoze mu inkuru ya kangondo remera y'abasirikare basambanyije abagore ku ngufu ndababwira ikibazo se ni inkuru yakozwe cyangwa ikibazo ni icyabaye umunyamakuru akaripotinga kandi umunyamakuru yafashe abaturage kubona ubutabera kandi ngira ngo nawe uri umwe mu bantu bakoze iyo nkuru ariko ni njye wabaye victime wowe ukora igitangazamakuru kiri international kigufavoriza twebwe kuri ariko turi lokali baradukandamiza mu buryo bikomeye ariko natwe bakatubwira ngo ngo inkuru ya radiyo ngo ntabwo itinda ngo ngo ivugwa iminsi itatu ikarangira ngo twihara biba bigiye kuri youtube ngo ntabwo bijya bisibama niyo mpamvu bashaka kudukaruma cyane badushyiramo iyo vitensi yo kudufunga ntahoze mbikubwira nk'ibikoresho byanjye nakoreshaga byose ubu ngubu ntabyo mfite nubwo umucamanza yifashe icyemezo ko inzego zibifite urwego rw'igihugu bugenzacyaha rib rugomba kubima umucamanza yifashe icyemezo ariko ntibarabima kandi ni icyemezo yafashe umwaka ushize twavuga ngo rero nyuma yo gufungwa mu buryo we uvuga waziraga akarengane usubiye mu mwuga w'itangazamakuru urakomeza umurongo wari uriho cyangwa biragenda bite ngewe njya gushinga ishema tv online nari mfite gahunda yo gukora advocacy stories gukora ubuvugizi ku baturage rero nibyo nzakomeza gukora uko byagenda kose nzabikora kandi niteguye kubikora neza nk'ibisanzwe ntabwo nahinduka kuko ubutegetsi hari igihe bufite inyungu zabo bwite mu itangazamakuru bugashaka ko itangazamakuru ritangaza inkuru bwo bushaka wowe iyo ushaka ntiwuyiguhe hanavuzwe ukutavuga rumwe hagati yawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura bavuga ko mwiyitiriraga umwuga w'itangazamakuru icyo cyo cyo wacyakira gute nge wenda mbere yuko njya kuri rmc ubushinjacyaha nibwo ubundi icyo cyaha bwarakineze cyo kwitera urwego rw'umwuga w'itangazamakuru njye nkagaragariza urukiko ko n'izi itangazamakuru ko mfite bachelors degree mu itangazamakuru n'itumanaho hari n'ibitangazamakuru nakoreye ariko ubushinjacyaha ngo ntibuze bubwira umushinjacyaha ngo bubihakane ko ntaryize ntibunahakane ko ntanarikoze ukumva ko byo hari cyari kibyihishe inyuma biturutse n'ibaruwa ya rwanda media commission yanditse ivuga ko itatuzi kandi ku munyamuryango wa rmc ntabwo aribyo kugira umunyamakuru ngira ngo inshingano za rmc ntabwo ari kugira umuntu umunyamakuru ngira ngo rero biriya byose ni uburyo bushyirwaho kugira ngo banige abashobora gutatira umurongo bagatangaza za nkuru ubutegetsi budashaka cyangwa inzego z'ubuyobozi budashaka kabone ko hari n'igihe ushaka gukora nk'inkuru nk'umunyamakuru perezida wa repubulika wakayibona akagira icyo ayikoraho cyangwa agasaba inzego bireba kugikemura ariko wa wundi perezida wa repubulika ahamagara ati meya w'umujyi wa kigali kucyura umuturage uhereye aba mu ishyamba amazemo imyaka irindwi kubera iki biriya bintu mutabikoze icyo gihe rero meya ahita aza akarenge w'umunyamakuru nge byagiye bimbaho kenshi hari inkuru nakoze nyinshi zitandukanye meya cyangwa minisitiri akaguhamagara gusaba kuyikuraho ngo hariya ngo uyishize uzi ko ari ku karubanda ngo yikure ngo tuguhe amafaranga wowe ukamubwira uti ayo mafaranga ushaka kugira ngo ume genda uyahe uriya muturage ave muri biriya bibazo nge nzajye kora success story nk'inshingano z'umunyamakuru nk'ubu ngubu hari n'igihe ukora inkuru ukosana n'umuyobozi w'umudugudu araguhamagara inkuru ukoze ntabwo ariyo ukibaza iti ibintu birava he birajya hehe rero ni abayobozi bamwe bananirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo wowe wazigaragaza nk'umunyamakuru bakagufata nk'ikindi kintu bakagutwerera nk'ibyo byaha hari ubwo uzaregera indishyi bimeze bite ese wajya kure uregera ni ndetse ubwo waburana n'andi uratuza nyine nta kundi kuko nawe umuhamagaye nabwo ntiyakubwira icyari kigamijwe kugira ngo agufunge nakuregera indishyi ntabwo mbibona hafa gusa abakoze ikosa ryo kumfunga bakamfunga bandinganyije nabo ubwabo bigaye ntabwo ari abantu b'abagabo bwana cyuma hasani diedoni umuyobozi wa ishema tv online turabagushimye ku kiganiro wemereye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya tubashikiriza amakuru agezweho mu gisata ca sport mu burundi no mu rwanda turahera mu burundi aho mu ihiganwa rya basketball i bujumbura imirwi ine ariyo kerne yabaye iya mbere dinamo ya kabiri urunani ya gatatu na new star ya kane izokina igikombe c'u burundi bwose kuri uno w'imana ariho yaja habona ibindi na mugenzi wacu desire hatungimana urukino rw'ikirarane rwari rusigaye mu higanwa rya basketball bujumbura kugira ihiganwa risozerwe burundu kuri uno w'imana niho gwaba umugwi wa dinamo ukaba watsinze rezipo ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itandatu kubona dinamo itsinda urwo rukino vyaciye biwufasha kuja mu kibanza ca kabiri gitanga uburenganzira bwo gukina igikombe c'uburundi karabe jano merlin amenyereza dinamo amenyesha ko ari akamwemwe ntangere kubona bashika kuri iyo ntambwe jewe numva meze neza ndaryohewe hama ico nashaka kuvuga nuko iyi victoire ikuri ndashimiye abakinyi banje abakinyi ningwanye kabisa n'ingabo kuko iyo twumvikanye ikintu reconsigne barazikurikiza nico kintu numva nuvuga ko ndazi ko naho nyine naho bari ubunyene bararyoheye barumvise ko icyo kibanza cya kabiri tugiye twebwe tugiye gukora gukoresha ingufu nyinshi gutegura playoffs na na shampiyona nasiyonali kubera ubu shampiyona ya sebab urabona ko yadusize twatanguye nabi fazare mugabo ubu bimeze neza nicyo gituma tugiye kongereza ingufu cyane kuri izo playoffs na shampiyona national kugira dushoboye kuzitwara kandi byose birashoboka muri rozipo hoho ni umubabaro ntangere kubona batakaza ubwo buryo bwo gukina ihiganwa ry'uburundi bwose biturutse kuri uko gutsindwa twebwe bwa mbere na mbere twadusikiye turatsindwa twatsinzwe kandi tudetermine twari twiyumvire kujya muri bane kandi rurukino rwa rwanya rwo mubivuze twabuze karita ya mbere mwari nyine zagenze karita ya mbere buriya ubuce bune bwose utabukinye neza ushaka ngo usitabirize sikoro hakiri kare abakinnyi bacu byabagoye cyane rwose kwita defansifu muri defanse hari gukura amababo ofansifu dinamo yatora yose turabangukiye bituma yuko tujya tugendereye umwanya wose ntabwo twagerageje kuza tugerageze ngo tubegere twagiye imbere bari bari imbere atandatu gusa hama determination ntavuga nka twakinnyi banje bageze ahantu barorashye mbere ngo badabukiwe hanyuma dinamo nabo bari ko basema hari hejuru rwose twasumbye twatsinzwe na general kuko twateguye mashi hama abana bagatsinda umwe mu mupira w'amaguru naho umumenyereza jimi ndayizeye w'umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yarasohoye urutonde mfatakibanza rw'abakinnyi mirongo ine n'umwe kugira bitegurire inkino zibiri zizohuza uburundi n'igihugu cya Centrafrique itariki mirongo ibiri na zitandatu za kuno kwezi be na Maroc itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatatu nyine izo nkino zikaba ziri mu rukurikirane rwo kurondera imigwi iserukirabihugu y'umupira w'amaguru izokina igikombe cya afurika muri abo bakinnyi mirongo ine n'umwe bahamagawe mirongo ibiri bakina mu burundi bakaba bava mu migwi icenda kuri cumi n'itandatu igize ihiganwa abandi mirongo ibiri n'umwe bakina hanze y'uburundi harimo cumi bakina ku mugabane wa buraya kugeza ubu uburundi buri mu kibanza cya gatatu n'amanota ane inyuma ya Mauritania ya kabiri n'amanota atanu Uburundi bugatsinda Central Afrique amahirwe yo kuja mu gikombe ca Afrika azoba ariko ariyongera kuko buri tsinda hasohoka imigwi ibiri Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda we atubwira agezweho mu gisata ca sport mu Rwanda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri uyu wa mbere abakinnyi b'Abanyarwanda bagomba gutangira umwiherero wo kwitegura isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya kabiri rirangire ku itariki ya cyenda mu kwezi kwa gatanu. Abakinnyi bagiye mu mwiherero bafite morale kuko baherutse kwegukana imidari cumi n'ine irimo umudari wa zahabu muri shampiyona ya Afurika y'umukino wo gusiganwa ku magare yabereye mu Misiri. Iyi Tour du Rwanda ya bibiri na makumyabiri na rimwe igiye gukinwa ku nshuro ya gatatu kuva yazamurwa igashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri iza kwimurwa kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya korona umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi abdara murenzi asobanura ko nta cyahindutse muri gahunda zo kwakira iri siganwa amakipe yose turavugana n'ubu bariteguye bose bariteguye yuko mu kwezi kwa gatanu bazaza itinereri cyangwa inzira tuzanyura ziracyari za zindi ku buryo imyiteguro amaguru uko yari yateguwe n'ubu niko imeze tukumva rero mu kwezi kwa gatanu bitahindutse hatagize indi mbogamizi iyo ari yo yose iba uko twateganyije ibikorwa ariko bizagenda mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri isiganwa turu di rwanda ryegukanywe n'umunyaeritrea natanael tesfazione akurikirwa n'umunyarwanda moise mugisha mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi ikomeje imyitozo yo kwitegura imikino y'umunsi wa gatanu n'uwa gatandatu mu majonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri kameruni ku itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi u rwanda ruzahura na mozambique kuri stade ya kigali i nyamirambo hanyuma amavubi y'u rwanda akazasoreza ku ikipe ya kameruni mu mukino uzabera yawunde ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi kwa gatatu mu itsinda rya gatandatu u rwanda ruherereyemo kameruni niyo ya mbere n'amanota icumi igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na cape verde ifite amanota ane mozambique iza ari iya gatatu nayo ifite amanota ane ikipe ya kane ari nayo ya nyuma ni u rwanda rufite amanota abiri umutoza w'amavubi mashami vincent avuga ko hakiri icyizere cyo kubona itike yo kuzerekeza muri kan izabera muri kameruni twese yaba twebwe yaba mozambique yaba cape verde birashashoboka nubwo wenda kameruni isa nkaho yamaze kwikarifiya ariko urebye cape verde urebye mozambique urebye natwe kugira ngo twese amahirwe turacyayafite so bizaterwa n'uburyo tuziyitegura bizaterwa n'uburyo tuzitwara muri iyo mikino ibiri dusigaranye ngira ngo rero niyo gahunda twe nk'abakinnyi nka staff turabona ko bigishoboka byose ni iminota mirongo icyenda dufite hano na mozambique ngira ngo izahindura byinshi cyane tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe abiri ariyo apr volleyball club na reg volleyball club yamaze gutangira imyitozo imyitozo yo kwitegura guseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo iryo rushanwa rizabera mu misiri mu kwezi gutaha kwa kane aperi volleyball club niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize naho reg volleyball club yahawe uburenganzira bwo kwitabira nk'umutumirwa ikipe y'abasirikare b'u rwanda yamaze gutira abandi bakinnyi bane kugira ngo izashobore kwerekeza mu misiri ihagaze neza abo bakinnyi aperi volleyball club yitabaje ni ak'umuntu kavaro na yves mutabazi wa gisagara volleyball club tutibagiye mahoro ivan na mugenzi we nelson murangwa basanzwe mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo yari claude munyandinda i kigali
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radorava de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akaba ari ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi yacu yegananijwe na fasiri gebehu twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mu kanya dusha tubandaniriza ibiganiro byacu ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gahunda yo gukaza umutekano ku mbibi zayo ariko bitabuza ko abifuza gusaba ubuhungiro muri iki gihugu bakoresheje imipaka ya amerika bazakirwa neza mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru anton blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika yavuze ko bagiye guhagurukira icyo kibazo hakoreshwa inzira zitandukanye yagize ati icya mbere ni uko tugomba gushakira umuti ikibazo gituma abantu bahunga ibihugu byabo benshi ni abaturuka mu bihugu bya guatemala honduras na el salvador ni ukuvuga ko tugomba gukorana n'ibyo bihugu ndetse na mexique tukarebera hamwe impamvu zituma bava mu bihugu byabo muri ibyo bibazo harimo umutekano muke amahirwe make mu buzima ruswa n'ibindi bituma abantu bafata icyemezo gikomeye cyo guta ibyabo bagafata inzira igoye berekeza mu gihugu batazi niba kizabemerera kukinjiramo minisitiri blinken asanga umuti w'iki kibazo ari uguha abana amahirwe n'icyizere no kubategurira ejo heza mu bihugu bakomokamo ikindi ni uko leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gushyiraho uburyo bushya bworohereza abifuza gusaba ubuhungiro muri amerika ibi birimo kongera gusubukura kwakira ubusabe bw'abasaba ubuhungiro muri amerika bavuye mu bihugu byo muri amerika y'epfo no hagati minisitiri blinken avuga kandi ko bashobora no gutangiza uburyo bwo kujya basuzuma ubusabe bw'abifuza guhungira muri amerika mu bihugu byabo mu gihe ibyo bitaratangizwa yabaye asabye abimukira gutegereza Now is not the time to uh, try to come to the United States.
uyu si wo mwanya wo gufata urugendo werekeza muri leta zunze ubumwe za amerika niba usanzwe waratanze ubusabe bwawe ubwo busabe buracyakurikiranwa kandi hari amahirwe ko bizakunda ku bataratanze ubusabe iki si cyo gihe cyo gufata urwo rugendo rugoye kandi ruvunanye kuko utazemererwa kwinjira muri amerika leta zunze ubumwe za amerika ifite intego yo gukomeza kunoza politiki y'abimukira no kuvana mu nzira bimwe mu bibazo bituma abantu bava mu bihugu byabo bahereye muri ibyo bindi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.